o reditse motsweding fm konka bokamoso re teng le ka ratso jaanong a ko buisane ka ka mabaka a a lona a dirileng gore le swetse go dira dipatlisiso tse ne ke di tlhalosa eh, mo kganteleng ee eh, abuti amon um momentum le unisa go na le research e re editseng um go tswa mo researcheng eo the big thing e tlhageletseng ke gore bašwa ba rona ga ba etse di-budget hmm. sixteen percent fela ya bašwa ba etsa budget and budget e important thata go kry-a mogolo wago tshwanetse la ntlha o itse gore ke bokae mogolong hmm. ga re setse o itse gore ke bokae o itse gore di-expense tsago ke bokana yaanong ga o etsa budget go important thata gape gore o kwale dilo tse di botlhokwa um there's a term re berekisang re re go le the needs and the wants dinitse ke dilo tse di botlhokwa tse e leng gore tshwanetse di etsagale tshwanetse o reke dijo tshwanetse o nne le tšhelete ya transport di-wants hmm. ke tsele tse e leng gore wa kgona go phela without tsone go tswa o ikentsha o ya restauranteng every weekend eh dilo tse di yalo ke tsone tse e leng gore tšhelete e re berekelang ka thatae e be le gore ga re budgete le sentle so rona re advisor batjha gore instead gore o tswe every weekend e tswe maybe gangwe ka kgwedi tšhelete e le o tlebo o e savile o etse dilo tse di betere ka yona mm-hmm. hmm. jaanong um diphitlhelelo tsa lona di ntsha selebo se se ntseng jang malebana le tiriso ya tšhelete ya di-afrilenials ya bašwa ba rona wa <laughs> itse tšhelete ya plastic eh. <laughs> tšhelete ya plastic go swipa go swipa hmm. go kotsi ka gonne bašwa ba rona ba spenda tšhelete e leng gore ga bana yona mm-hmm. because pele pele go nne o na le tšhelete no o e ntsha ka mo walleteng ya go e bona gore e ke twenty ranta e ke fifty ranta e ke hundred rand yaanong ga o swipa ga o nagane yalo a kere mhm. ga o e bone you can't feel tšhelete eo o feleletsa o reka dilo tse di turang because ga o e feel o ne o swipa fela and then um ko bofelelong go nna dikoloto go nna di-account tse di unnecessary a ke bile go monate thata go swipe ebile batho ba go bona ntse a ena fela ke monate gore ba go bona ntse a ena rata maemo rata rata rata go go tlotlomadiwa <laughs> yaanong ke bona bothata ee. boo ee yaanong ee. mekgwa e siamang e, e bašwa ba tshwanetseng go ela tlhoka ke e feng um ee, ke kopa o tle gape ebile ke mekgwa e sa siamang mekgwa e sa siamang ya go dirisa tšhelete bašwa ba tshwanetseng ba e ele tlhogo ke feng ee eh, that's a very good question um go berekisa tšhelete o senang yona e le yago ke bothata if o na le di-loan tse dintsi if o na le di-account tse dintsi ka nako o di berekisang go monate yaka o kaile ge hmm. tshwanetse o patele back that credit card o patele account e le e nna bothata so mm. rona re encourage bašwa gore ba save ga o batla go reka big screen tv e o e ratang e ba dikgwedinyana di le six twelve months o e reke cash go na le gore o tsene mo dikolotong yaanong mm. mm. a mme re a kgona rena go boloka <laughs> re na le patience ya go boloka go thata go boloka eh ga se fo bašwa fela for motho o mongwe le o mongwe o thata go boloka ene fo go mfa go na le mabaka a gore why e go le thata sentse eh. re supporte as bašwa not only ourselves but eh, le di-extended family kry-a ba ba lebeletse wena gore mm. kana buti aimon wa bereka ba lebala gore o na le family ya go tshwanetse e o itlhokomele mm. ba go gopotsa gore kana re go godisitse yaanong le rona eh re bontshe gore yaanong wena o ka thusa jang mm. so the extended family eh ke bothata what we call black tax a kere wa itse rona re phela yang ga mm. re tlogele batsadi ba rona ga re tlogele eh our extended family di sokola o thusa fo o kgonang eh, ee yaanong re ka kgona yang go mekamekana le yona black tax eo ga gona go ke ra e thabelang <laughs> tse ebile o simolola ka hey <laughs> ya <laughs> ene o mo itseanape yaanong nna re tla reng <laughs> ya yona yona ga gona ko ka e tshabelang ee, ee. ke gore fela as part of eh, budget ya gago e nne ka moo so first step ke gore o etse budget budget e e leng gore e na le dilo tse di botlhokwa mo yona ee. and then le yona unfortunately black tax e tlo forma party ya ya budget eo o ka se e tshabele le seng hmm yaanong re kry-a kae thuto e e siameng e e maleba ya go dirisa tšhelete um eh, abuti emong di-financial advisor mo bo company tse tsenang le tsa rona momentumo le ko dibankeng di teng um if o ka tsena go bankeng e nne le nngwe wa tsena mo momentumo go na le di-financial advisor batho ba e leng gore ba tlo thoma ka go go thusa ka yona budgete Mhm. batho ba batlo go bolelelang gore um boloka for the next year if o batla um something and then gato o boloke for a eh, long term mhm. o tshwanetse o ithute go boloka bana go boloka okay ah. <laughs> go boloka go boima mme fela re tla reng tshwanetse e diriwe e gang ke yone e e, e, e godisang botshelo kere Mm, ya mm, mm. ya no ya no gore go ya ka wena ke eng seo se tlhokagalang go go ka se gore jocale ya madi ya María, e en e namasang ke nagana gore rona batho ba insurance companies le dibanka tshwanetse re etse mo, gore re rute bašwa ba rona ka um eh, tiriso ya tšhelete re ba rute ka go boloka and mo, more important ba ruta ka go boloka santse ne ba le bannye Mm. because ba re go na le eh, what we call compound interest so if nka go fa example ga o boloka 200 rand ka kgwedi tsa pele mm. eh kgwedi ga e fela 200 rand eo e kry-a interest mm-hmm. kgwedi e latelang go o tsenya eh, 200 e nngwe ga ona 400 already o na le 400 le interest so compound interest mo tšheleteng ya go e bolokang ya tsena ya yoketsa ya tsena ya e so over a long term eh o nna le tšhelete e bonalang because of eh yona compound interest e. eh o itse nna se ke se itseng gore um motho o kgona go boloka eh, madi fa a sa rate dilo thata hmm. ya thusa ya thusa go sa rate dilo thata go a thusa go nna le fomo go a senya fear hmm. of missing out go a senya ka gore ga ona sebe se se go fetang wena eh o batla go tsena mo o batla go tsena fale o batla tsena ka kwa yaanong go bereka mo gotlhe mo that's a very important point wait ke thomile ka re ga o tswa gane mo kgweding e tse fela gabedi ka gongwe um because ka weekend se o ka spenda easily 300 rand to 500 rand nagana fela wa e boloka kgwedi e nngwe gore after five ten years tla bona le bokae mhm. a kry anong go tswa fa le peer pressure e teng ee. kana um eh, abuti e mone o ya disameng ka tsoteretaga ke batlola mara ke sena budget e be ke fostore ke ye ke berekisa madi a ke senang ona mhm. ke bothata peer pressure a ke re bona a go bue le bona ba shaba pele re re go tlogela tsole pele ka letsatsi la gago gobre ya ke re tšhelete le e berekelang ka thata eo a re berekiseng with care a re bolokeng eh a re ska phelelang tsatsi le fela re gopole ka moso re gopole ten years re gopole ka nako e tlabe re ya pensioneng re sa tlhe re kry-a income eo <laughs> no o bua ka tse thata yaanong o naganna <laughs> ko pele <laughs> obry ke a go leboga mr maredi um ne re buisang le obry maredi go tswa kwa momentum ka gore setlamo sa bona momentum se dirile dipatlisiso ka eh, mokgwa o bašwa afrilenius ba dirisang tšhelete ka gona um eh, obry re a go lebogatlhe a ko itumele letsatsi la gago ke a lebogantate nna le letsatsi le le monate da se ke motsweding fm konka bokamoso nna ka leina ke amon mokwena Sanction, sanction.